mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri uyu mwanya muri kumwe nanjye eugenie mukankusi amakuru muragezwaho na aloyizi bigirimana mwaramutse ejeni amakuru tuyahere mu rwanda urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha ribe kuri uyu wa kane rwahamagaje madamu adeline rwigara mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani yari yararekuwe n'urukiko rukuru rwo muri icyo gihugu rumaze kumuhanagura ko ibyaha yakurikiranywaho ijwi rya amerika ikimara kubona kopi y'urwandiko rumuhamagaza yaciye imubaza nimba koko yaronse iryo kete rimuhamagaza yavuganye na mugenzi wacu jeffrey mutagoma yego yego ndarufite rwose hari icyo utekereza cyaba ari imvano y'uko kugutumiza gushyashya nta mpamvu ntekereza na ntoya kuko turi mu bihe byo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi ikindi kandi yewe muri iyi minsi ndi mu bihe byo kwibuka umutware wanjye ndetse iyo gahunda yabaye muri wikendi ishize yo kuri makumyabiri na karindwi kandi nanone bihurirana n'uko twinjiraga mu cyunamo cy'abacu nta kindi nzi cyaba gihari cyo muri iyi minsi muri icyo gikorwa hari amagambo yavugiwemo harimo kugaragara ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko ari we wayavuze byaba ari byo koko cyangwa barayagutwerera aba yari amagambo n'ayanjye rwose niko nayavuze kuko niko biri ibyo navuze niko biri ni ijwi ryanjye mwumvise rero hari aho wavuze uti uwiteka nyiringabo arakurambiwe arakuranduye arakwandagaje arakurimbuye urangije uti ubwo ndabwira agatsiko ntabwo ufite ubwoba ko hari abavuga bati wabwiraga inzego z'ubutegetsi ukaba wabikurikiranwaho ntabwo bimpangayikishije ubwo bwari ubuhanuzi uti urwandiko rugutumiza urarufite ubu rero urimo uritegura kwitaba ubugenzacyaha ntabwo nzitaba mu cyunamo nta burenganzira bafite bwo kuntumira umunsi natangiye kunamira abanjye bazize jenoside yakorewe abatutsi kandi n'ubu ngubu ngikorerwa utitabye rero birashoboka ko bakoresha ingufu z'ubutegetsi kugira ngo witabe biramutse ari uko bigenze wenda wagerayo ntugire amahirwe yo guhita ugaruka cyangwa se wenda bakaba bagutindana n'iki wavuga ntabwo nzava ku ijambo navuze kuko ntabwo ryari uburimanganye kandi sinzareka gukurikirana abanjye barenganye ntibarambike ubugame hasi kuko mu ijoro hari imana itabara kandi ireba itarebera perezida wa cote d'ivoire arasane uwatara ejo kuwa gatatu yatangaje ko uwo yakoreye mu ngata laurent bagbo ahawe ikaze ryo gutahuka mu gihugu inyuma yo kwezwa ku byaha yari yagirijwe na sepeyi byo guhohotera ikiremwa muntu mu ruhagarara rwa politike rwabaye mu gihugu haraheze imyaka irenga cumi uwatara yavuze ko bagbo hamwe n'uwahoze ari somambike wiwe charles bregude atacobuza batahuka muri cote d'ivoire igihe bobyifuza perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden ejo kuwa gatatu yarasubijeho imfashanyo ku banyepalesitina ingana n'imiliyoni amajana abiri na mirongo itatu n'indwi z'amadolari iyi ngingo yarababaje igihugu cya israeli perezida yemeye ko agiye kugira ingufu mu mugambi wa leta zibiri zigenga nk'inyishu y'amatati hagati y'ibyo bihugu muri iyi ngingo yo kuvuguruza ibyafashwe n'uwo yasubiriye donald trump perezida biden yavuze ko amerika igiye kuzosubira gufasha igisata cya oni cyita ku mpunzi z'abanyepalestina uwo yasubiriye yari yahagaritse umuyobozi w'ikigo cya amerika gishinzwe kugenzura no gukinga indwara cdc rochelle wareski yavuze ejo kuwa gatatu ko igisanira cya covid cumi n'icyenda gifise amamuko mu bwongereza kandi candukira cyane ubu aricyo kiriko kirarandagata cyane muri amerika warenski yavuze ko iki gisanira cyerekanye ko candukira cyane mu banyamerika bakiri bato ari navyo vyatumye ibiharo vy'abandura biduga mu ndwi ziheze
aloyizi bigirimana urakoze kutugezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika Ishyirahamwe semabu rivugira abarwayi mu Burundi riramagana imyitwarire ya bamwe mu baganga bo mu bitaro bya leta rivuga ko bakira nabi abarwayi babagana bajya abaganga baduteye amakenga cyane kuko usanga mu bitaro bya leta bakira abarwayi bake cyane ariko mu bitaro byabo by'ibitaro by'abigenga bakakira benshi rero ijya ndahiro ubu tigo turaraba umenga ijya ndahiro ntibakibahiriza bo bari kubaca amafaranga uwo ni Sylvain habana bakize umuvugizi w'ishyirahamwe rivugira abarwayi mu Burundi mu rwanda haraye hatangiye icyumweru cyo kwibuka ku nshuro makumyabiri na karindwi jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane nubwo hashize imyaka makumyabiri n'irindwi nta kuri kuramenyekana ku rupfu rwa cyprien ntaryamira wari perezida w'uburundi wiciwe mu ndege yarasiwe mu kirere cy'u rwanda aho yari kumwe na mugenzi we juvenal habyarimana wari perezida w'u rwanda icyo gihe hamwe n'abaminisitiri bari kumwe umugambwe sahonya forodebu mu burundi uracyategereje ubutabera izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ni mu kanya ku buryo burambuye ntimujye kure abantu batanu bashinjwa gucuruza abarundikazi barenga mirongo itatu i kampala mu murwa mukuru wa uganda baraye batawe muri yombi ibindi na mugenzi wacu diane ninahazwe abatawe muri yombi uko ari batanu n'abagabo bakaba bahagaritswe ku bufatanye bw'abajeje umutekano igisata kijejwe iperereza n'abajejwe kurwanya urudandazwa rw'abantu muri ico gihugu ikimenyesha amakuru co muri uganda daily monitor dukesha ano makuru kivuga ko igisata kijejwe amatohoza ku vyaha bikomakomeye catanguye guhiga abo bagabo nyuma y'amakuru cahawe n'ubuserukizi bw'uburundi kampala amatohoza yaje gukorwa mu nyuma yashikanye polisi ya uganda mu ihoteli yitwa cab iri mu gisagara hagati kampala ahari umwe mu bagabo bafise ubwenegihugu bwa uganda yari kumwe n'abakobwa babiri bavuga ko banakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina ico kimenyesha amakuru ntigitanga imyaka yabo barundikazi gusa uwo mugabo w'umuganda azwi ku izina rya joseph garuka inyuma yo guhatwa ibibazo yaje kwiyemerera icaha agira kwerekana ahandi hari abagera kuri mirongo itatu bari bugaraniwe mu gipangu atacepfo na ruguru umwe mu bakoze amatohoza yemaga ko uwo mu joseph garuka yaje araza muri urwo rupangu ruri ahitwa burenga akihitiramwo abaja gushurashuza mu mahoteli charles twin avugira igipolisi c'inyamiramabi muri uganda yabwiye ico kinyamakuru ko bazokwifashisha intahe zizotangwa n'abo barundikazi uwo mugabo n'abandi bose bari muri dosi imwe bakabwirizwa kubihanirwa hari yamara abemeza ko uwo mu joseph garuka yemereye ico caha asa nk'utinywa n'inzego bivanywe n'imigenderanire bafitaniye abajejwe kwamirira kure amabi batangaza no makuru bavuze ko abo barundikazi bari bajanywe mu bihugu vy'abarabu ntibatomoye ariko igihugu bari bajanywemwo n'ingene bashitse muri uganda polisi y'ico gihugu yibutsa ko naho abenshi mu bakorerwa urudandazwa bajanwa mu bihugu vy'abarabu gukoreshwa nk'abacakara hari igihe bajanwa mu bihugu bitandukanye bakabavanamwo ku nguvu ibihimba bimwe bimwe vyabo birimwo amafyigo imishishito n'ibindi bifasha umutima gukora neza iki kibazo onu iramaze kukigarisha ko akatari gake aho yemeza ko nk'ifyigo hari aho ridandazwa amadolari arenga ibihumbi ijana na mirongo itanu umutima nawo ababa batwaye abo bantu bakawutangirwa ko amafaranga arenga ibihumbi ijana mu madolari
perezida paul kagame w'u rwanda yarayasabye abanyarwanda kutagira ubwoba bwo guhangana n'abavuga ko bapfobya amateka y'igihugu mu gihe nabo batagira isoni zo kubikora yabivugiye mu muhango wo gutangiza icyumweru cyo kwibuka ku nshuro ya makumyabiri na karindwi jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda inkuru mugezwaho na mugenzi wacu uri i kigali mu rwanda asumuta kaboye uwo muhango wabanjirijwe no kunamira no gucana urumuri rw'icyizere ku rwibutso rwa jenoside rwa kigali ruri ku gisozi aho perezida kagame n'umufasha we banashyize indabo ku mva zishyinguyemo imibiri isaga ibihumbi magana mirongo itanu y'inzirakarengane zishwe muri igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane iyo mihango yaje gukomereza mu nzu y'imikino izwi nka kigali arena mu ijambo rye umukuru w'igihugu yavuze ko amateka ya jenoside yakorewe abatutsi ari ukuri bityo ko abanyarwanda badakwiye guterwa isoni no guhangana n'abayahakana niba abahakana amateka ibyabaye bitabatera isoni yewe wowe twagiriye iki ubwoba bwo guhangana nabo kugeza uyu munsi turacyabona imibiri y'abajugunywe mu byobo hirya no hino mu gihugu abakoze aya mahano baracyidegembya hirya no hino ku isi ariko ntabwo twakwemera ko uburemere bw'ayo mateka buduherana perezida kagame yavuze ko kongera kubaho k'u rwanda byagizwemo uruhare na bamwe mu banyarwanda bashatse kubaka igihugu kibabereye bakanga kuba ibikoresho by'abayobozi babi anashimangira ko kuri ubu abanyarwanda bunze ubumwe kurenza ibihe byose babayemo no mu bihe by'ibibazo bikomeye n'abifuzaga kubarangaza no kubatesha igihe abanyarwanda barushijeho gukomeza kunga ubumwe nta kindi gihe u rwanda rwaranzwe n'ubumwe no kureba imbere nk'ubu aha ndavuga cyane cyane urubyiruko ari narwo rugize umubare munini w'abaturage b'igihugu cyacu iyi ni nayo mpamvu abashaka kuducamo ibice no kudutesha umurongo bananiwe kandi bazakomeza kunanirwa umukuru w'igihugu yavuze ko kugeza ubu hari abakirwana no ku nyito ya jenoside hari abakirwana no kwemera kuyita jenoside yakorewe abatutsi avuga ko iki kibazo cy'inyito cyatangiye mu igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane ubwo hari ibihugu bimwe byanze kwiyita jenoside yagaragaje ko kugeza ubu hakiri igihugu kimwe cyangwa bibiri byarahiye kudakoresha inyito jenoside yakorewe abatutsi nk'uko byari byaranze kwemera ko ari jenoside mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane ibyo bihugu umukuru w'igihugu ashobora kuba avuga n'ubwongereza na leta zunze ubumwe za amerika byanze gushyigikira umwanzuro w'umuryango w'abibumbye wahinduraga inyito ya jenoside mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri kuri perezida kagame ngo biratangaje ukuntu amateka yongera kwisubiramo avuga ku mateka ya jenoside umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside cnlg jean damascene bizimana we yagarutse ku buryo ingengabitekerezo ya jenoside yatangiye ikanigishwa kugeza igejeje u rwanda kuri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane bizimana yavuze ko umuryango w'abibumbye wemeye ku mugaragaro mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kane ko mu rwanda habaye jenoside yakorewe abatutsi umuyobozi wa cnlg yatangaje ko muri bibiri na cumi na kane inama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe amahoro ku isi yari yashimangiye icyemezo cy'urukiko mpuzamahanga rwa rusha rwemeje ko jenoside yakorewe abatutsi ari ihame mpuzamahanga ritagibwaho impaka ibyemezo nk'ibi bikaba byaraciye intege abayipfobya ibi byemezo byaciye intege abapfobya jenoside yakorewe abatutsi bahitamo gushakisha ikinyoma cy'indi jenoside bita iya kabiri bagereka ku ngabo za fpr inkotanyi zahagaritse jenoside yakorewe abatutsi bagamije kuziharabika ibyo byose bakabivuga bagamije gushakisha uko abajenosideri bagarurirwa icyizere biyambuye bahitamo gutsemba abatutsi muri jenoside ariko kimwe mu bibagora mu binyoma byabo ni ukwerekana uwaba yarahagaritse yongerwa jenoside ya kabiri bahimba cyangwa kwerekana aho umugambi wo kuyikora wacuriwe n'ibiwuranga nk'uko kambanda yerekanye aho umugambi wo gukora jenoside ku batutsi wakorewe n'ibyawuranze ibikorwa byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi byatangijwe kuri uyu wa gatatu bizasozwa tariki ya cumi na gatatu kuri iyi nshuro ibikorwa byose bizajya biba hifashishijwe itangazamakuru kuko gahunda zo guhuza abantu benshi zitagishoboka kubera covid cumi n'icyenda asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
imyaka makumyabiri n'irindwi irashize nyakwigendera perezida cyprien ntaryamira yishwe mu ndege yarasiwe mu kirere cy'u rwanda aho yari kumwe na mugenzi we habyarimana yuvenali wayoboraga u rwanda icyo gihe mu bandi bari muri iyo ndege harimo abaminisitiri babiri b'u burundi bernard ciza na siriyake simbizi mu kiganiro na mugenzi wacu frederic nkundikije pierre claver nahimana umukuru w'umugambwe sawa nyefurodebu perezida ntaryamira yakomokagamo yavuze ko hari icyizere ko amaperezida nyakuri azashyira agatangira muri iki gihe imigenderanire y'u Burundi n'u rwanda irimo kuvugururwa yatangiye avuga ukuntu mu mugambwe sawa nyefurodebu bibutse imyaka makumyabiri n'irindwi irangiye ntaryamira n'abari bamuherekeje bishwe ejo kuwa kabiri hahise twari ko turibuka imyaka mirongo ibiri n'indwi iheze perezida ntaryamira priye agandaguriwe kigali indege yari arimwo hamwe na mugezi wiwe wo mu rwanda yarashwe ku kibuga cy'i kanombe ibyo abantu bose barabizi hanyuma nabo bari kumwe bose baca baritaba imana kuva icyo gihe rero turazi twese yuko yari umukuru w'igihugu sipirani ntaryamira kuvuga ngo yari umuntu w'umugambwe sawanyafurode gusa nibyo akomoka mu mugambwe sawanyafurode mugabo yari yamaze kuba umukuru w'igihugu mu burundi hose rero ikibazo twagumye tukirabira hamwe nibyo twebwe mugambwe sawanyafurode twamye dusaba yuko umuco uboneka kuri icyo kibazo tukabisaba leta zose zagiye zirahaja kuko yari umukuru w'igihugu ikindi nacyo uko umwaka uje ku matariki ajya nyine bagandaguriwe ko niho twaba tumwibuka tukifatanya n'abarundi bose tukamwibuka kuko yadusigiye iragiye rikomeye hari nk'abantu bashobora kuvuga ko kubona gushika ubu atabutungane burashikirizwa mu mugambwe forodebu mwaba mubivuga ko iki iyo myaka ni myinshi cyane rwose nk'uko nariko ndabivuga ujya mukuru w'igihugu nibo bari kumwe urabona yuko bishwe cyane cyane mu gihe muri aka karere hariho ibishamirano ngira ngo muri aka karere k'ibiyaga binini bari banavuye mu biganiro by'amahoro muri tanzania byumvikana neza ko itabaye igisiga canke ubwicanyi buri muri icyo gihugu gusa oya byabaye ibintu bikomeye nkumbure bifata akarere kose kuba rero nkumbure ubu amatohoza ataraba turumva hirya no hino mu bufaransa n'ahandi abafite ububasha bashobora kugira amankete yabo amatohoza yabo kubera ko bafite ububasha bukomeye inguvu zikomeye bashobora kugira amatohoza leta y'uburundi rero ngira ngo yabuze nayo inguvu zihagije amatohoza yose yagiye araba kugira ngo nayo ibijemwo canke leta y'uburundi nayo yigirire amatohoza yayo ariko twe tubona muri kino gihe rero nkumbura imigenderanire iri hagati y'uburundi n'u rwanda iriko irasa buhoro buhoro itosohoka buhoro buhoro bariko baragerageza kuyikomeza twizere ko mu minsi iza leta y'uburundi na leta y'u rwanda bazaba bashobora gushika ku rugero bashobora kuvuga bati ubu natwe hageze yuko tugira amatohoza aboneka hamwe dushika kuri raporo iboneka nziza kugira ubutungane bushitangure gukora nk'uko mubivuze leta y'uburundi ivuga ko itareze amaboko kuri ico kibazo ariko nashaka ndabaze niba mufite akizero ko intahe izokubita mu gahanga uwo amatohoza azodoma ku rutoki ko ari we ari inyuma y'urupfu rwiwe hamwe n'urwabo bari kumwe murafite akizero ko ivyo bizoshika twebwe tuvyibaza murabona ibintu biraba ibihugu byinshi biba bigoye murabona nk'iyi raporo iheruka gusohoka yo mu bufaransa bavuga ivyerekeye uruhara rw'ubufaransa muri byo byabaye mu rwanda urabona ni raporo ikomeye byagiye n'inguvu nyinshi byarateze biraba natwe twizeye yuko leta y'uburundi izotera ikaronka inguvu nyinshi ari muri kino gihe ari mu myaka izoza bagaca bakaronka inguvu zihagije kugira ngo amatohoza natwe ino abe hanyuma abakoze birya bintu basebe bamenyekane kuko amaraporo hari ubu kenshi na kenshi usanga bavuga ibishushanyo mu kanya gatoya cyane rwose iyo imiryango yituye nka leta y'uburundi cyangwa ikitura abatetsi b'umugambwe frodebu muri iki kiringo cyose cy'imyaka mirongo ibiri n'indwi irangiye iyo babituye iyo miryango muyibwiye ziragora kuko ababuze muri burya bwicanyi tubashira mu migwi itatu hariho leta y'uburundi hariho igihugu c'uburundi abarundi bose barabuze umuperezida wabo hariho umugambwe sawa nyafodebu wabuze umuperezida umunywanyi wayo wari warungitse ngo aze kuba perezida w'igihugu nawe warabuze hariho umuryango w'amaraso wa ntaryamira cipriano warabuze urumva babuze ni benshi rero ntiboza kwitura ku mugambwe sawa nyafodebu natwe turi mu babuze ubwabo turaremeshanya tukavuga tuti twizere yuko leta y'uburundi ariyo yoduserukira akazogera igihe ironka inguvu zihagije kugira ngo nayo itohoze hanyuma yongere ikurikirane n'ababikoze mu butungane bwa butungane bwo ngaha mu burundi bwa butungane mpuzamakungu bwabo ababikoze bamenyekane hanyuma ukuri kuboneke amanare indishyi y'akababaro na yene iboneke kuri abo bose babuze Pierre Claver Nahimana umukuru w'umugambwe Sawanya Frodebu murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radiyo ijwi y'Amerika murakoze namwe amashyirahamwe icyenda yigenga mu burundi yishyize hamwe atangiza umugambi wo gushyigikira leta mu gikorwa cyo kurwanya covid cumi n'icyenda ejo kuwa gatatu ayo mashyirahamwe yanatangaje ko yamagana urukingo rw'iyo ndwara nubwo biri uko ariko abandi baharanira uburenganzira bwa muntu babona ko uburundi bwari bukwiye kwakira urukingo rwa virusi ya korona nk'uko rurimo gutangwa mu bindi bihugu byo ku isi inkuru irambuye murayigezwaho n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika uri i kigali mu rwanda pierre claver niyo nkuru
amashyirahamwe yigenga atari make akorera mu burundi yagiye hamwe mu runani yise initiative momentane des organisations de la société civile pour lutter contre la covid 19 rufise intumbero yo gufasha leta kugwanya ikiza c'umugera wa korona kubwo barongoye ayo mashirahamwe icenda harimo ay'ugwaruka n'ayo mu gisata c'amagara y'abantu igikorwa cabo kirakomeye mu gushikana mu banyagihugu ingingo zo kugwanya ico kiza kuko bafise abanywanyi hafi mu gihugu hose hamza venaburikiye arongoye urwo runani hari mu kiganiro bahaye abamenyesha amakuru i bujumbura bajya bo muri leta mu byamugwi ndushobora gushika hose mu gihugu bihaye intumbero nyamukuru yo gufasha no kwigisha abantu bose ibijyanye no kwikingira kiza covid cumi n'icyenda gukurikirana no kwigisha abaremesha kiyago bari ku mitumba no ku makaritsiye yose igize iki gihugu cyacu kugira ngo turandurane n'imizi iki kiza kigisibije ku isi ayo mashyirahamwe avuga ko ataragira ko urucanco ruriko ruratangwa mu bindi bihugu rwo kurwanya umugera wa korona rwakigwa mu burundi ijwi ry'amerika ryabajije aho ikibazo kigeze mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu maze umuvugizi wabwo muganga jean bosco gira uko ishaka atubwira ko ivyo umushikiranganji w'amagara y'abantu yabwiye ijwi ry'amerika ku ndwi iheze atakirahinduka aha muganga Tade Ndikumana atwara ubwo bushikiranganji yari yatangaje ko isekeza ryo kwirinda ariryo rucanco uburundi bwashize imbere incanco zihari ntizibuza ko wandura canke wandutse ahubwo zituma utaremba cane twere tuvuga tuti ko tugira imana bagakira n'iyi miti duteranya tukabona barakira tukavura abantu hakiri kare ntibasinzikara benshi barakira nubwo n'urucanco kujya kwikingira uku tubivuga kutandura kutandukiza nabwo n'urucanco kandi rutazimvega ico bikoze ayandi mashirahamwe yigenga aharanira agateka kazina muntu mu Burundi cane cane yakorera hanze yo yabona ko kwanga urukingo rw'ikiza corona bifise ingaruka mbi nyinshi ku magara y'abarundi Janvier Bigirimana asarukira urunani turunora page Burundi yaganiriye n'ijwi ry'Amerika ku izina ry'abagenzi we ingaruka mbi ni yuko abandi banyagihugu b'ibihugu bitandukanye bazosanga baramaze kwikingira ico kiza naho bokigwara kidashobora kubica muga gishobore kubandanya gisasika inganda mu burundi kubera urwo rucanco rutazoba rwafashwe mu minsi iza bikazotuma abarundi badashobora kuja mu bindi bihugu badashobora kwivuza canke bagira izindi ngendo zitandukanye abarundi bari basanzwe bakora kubera bazoba bava mu gihugu kitigeze gifata ingingo zo gukinga ico kiza ca cane batashoboye gufata urwo rucanjo ijwi ry'amerika ryarondeye ishami semabu rihanira inyungu z'abagwayi mu burundi kugira ngo naryo rigire ico rishikirije sylvain habana bakize avugira semabu yizeye ko leta itazobaheba gusa afite impungenge kubera kuri we ingingo zo kwirinda covid cumi n'icyenda zitagikurikizwa twe muri semabu dushiga icyumviro cya leta aho bavuga ko bataragera ko urucanco rwoza mu gihugu rero kuvuga ko hazofatwa ingingo ko ku isi uzajya mu bihugu byo hanze azokwerekana ikarata ko yakingiwe icyo kiza cya korona twe twibaza ko leta ihari kugira ngo niyabona bikwiye nayo izofata ingingo zibereye ku neza y'abarundi icyo bikoze umuvugizi wa leta prosper ntagwamiye yarakuriye inkoni ku gishitsi abo babizeye guhabwa urukingo rwa virusi ya korona mu burundi hari mu kiganiro ku wa gatanu w'indwi iheze leta ntiyanse ariko leta yarabangiye kuko izo ncanco ntiziragera ku rugero umuntu yozizigira ijana ku ijana ngo azikoreshe narijya bavuga yuko ingaruka mbi zigwa ku gihugu cyazikoresheje mu karere ka afurika y'ubuseruko uburundi na tanzania nivyo bihugu bifata minenegwe ikiza c'umugera wa korona gusa igihugu ca tanzania caraye cisubiye ko umukuru w'igihugu mushasha samiya suluhu hasana yagenye umugwi w'abahinga biga ingene ico kiza cogwanywa muri ico gihugu pyeklave niyo nkuru kigali ku bw'ijwi ry'amerika ishyirahamwe semabu rivugira abarwayi mu burundi riramagana imyitwarire ya bamwe mu baganga bo mu bitaro bya leta rivuga ko bakira nabi abarwayi babagana minisiteri y'ubuzima ibinyujije ku muvugizi wayo imenyesha ko yahagurukiye kurandurana n'imizi icyo kibazo inkuru yateguwe n'ijwi ry'amerika ifatanije n'abanywanyi bayo turayisomererwa na mugenzi wacu desire hatungimana uri i kigali mu rwanda iryo shyirahamwe rivugira abarwayi mu burundi rimenyesha ko rigize iminsi rironka abagitora bavuga ko bakigwa nabi iyo bagiye kwa muganga mu kiganiro yahaye abakunzi b'ijwi rya amerika sylvain abana bakize avugira ishyirahamwe semabu atunga agatoke cyane cyane amavuriro n'ibitaro bya leta twebwe muri samapo si kubyumva gusa ahubwo turabizi tubibamwo twaba twabibonye kuko abarwayi bacu bitura ibyo bitaro kenshi usanga bahura n'ingwara zitandukanye aho twavuga nk'akarorero mu kwakirwa nabi aho usanga iyo bagiye bitura bajya abantu babakirwa baje abaganga aho usanga batabaha amakuru akwiye bakabararaguriza hamwe bakabata ngaho atotanga nk'ururiro nk'umuntu aje kwibaruka ugasanga ari kugise ariko bamubwira ati ntiharagera guma ngaho rero ingwara ni nyinshi cyane aho usanga bibereye ku matelefone aho usanga biyakirira abantu eh, b'inshuti zabo ariko umuntu aje ari nyarucari umuntu aje atifise ugasanga ntibamwitaho si kwa muganga ahakora ibitaro vya leta gusa havugwa iyakigwa ribi ry'abagwayi nk'uko ishirahamwe nesemabu buri bandanya ribivuga habana bakize arivugira yabwiye abakunzi b'ijwi rya amerika ko no mu vyumba vyakira indembe hari agahaze mu kwakira ababa bamerewe nabi muri urgence naho ari ingorane aho umuntu ashobora gushikayo saa mbiri ugasanga hashitse n'isaha umunani atarakirwa rero ico gihe aritura abaganga bavuga ati ngo ni benshi ugasanga ntafise n'aho baryama baguma bahagaze ngaho bamwe baricaye bararyamye ico gihe rero usanga amagara y'umugwayi abandanya aba nabi rero muri urgence naho hari agasembwa kandi ko kagaragara rero vyose bigaruka hahandi kutitaho umugwayi kutamuha amakuru akwiye kutamwereka ati woja ngaha wotumbera hanaka ubu niwe bishoboye urya niwe yokwakira murazi ko naho bagereza kuvyandika aha mu gihugu cacu hariho abarundi benshi batazi gusoma no kwandika ugerageje kuraba ivyanditse biza kubagora mu bushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanyikiriza sida baremeza ibivugwa umuvugizi w'ubwo bushikiranganji mu kiganiro co ku munsi wa gatanu w'indwi iheze ubamenyesha amakuru no ku banyagihugu ikiganiro cabereye ku mugwa mukuru w'intara ya kirundo yatanze ihumure muganga jean bosco gira uko ishaka yishyuye ko leta itareze amaboko kuri iyo myitwarariko y'abagwayi iyo myidogo turayumva si y'ubu kuva tumaze kuyumva mu migambi nyamukuru ubushikiranganji bwihaye harimwo yuko abenegihugu abo bose bitura amavuriro n'ibitaro botunganirizwa neza je gituma hariho n'icivugo twihaye ko ivyo dukora vyose tubikora ku neza y'umugwayi mu ishyirahamwe semabu rivugira abagwayi mu burundi hari ikindi kibabaje muri icyo gisata cy'amagara y'abantu nk'ukuntu abaganga n'abafasha batariko barubahiriza indahiro barahiye umunsi bahabwa urupapuro rw'umutsindo sirive abana bakize avugira semabu twebwe rero burya muri semabu yarageje kubiraba ingwara ntizihera kuri bajya baganga ariko zihera kuri bajya babakira kugira ngo shike kuri bajya baganga rero ababaka ntacyo tubwivuga ko byinshi reka tuvuge ku baganga barahira irya ndahiro bajya abaganga baduteye amakenga cyane kuko usanga mu bitaro bya leta bakira abagwayi bake cyane ariko mu bitaro byabo bya bitaro by'abigenga bakakira benshi rero irya ndahiro ubu kigo turaraba umenga irya ndahiro ntibakiyubahiriza bo bari kubaca amafaranga ntibari kubarubahiriza indahiro bagize aha muganga jean bosco gira uko ishaka afise akama atera abaganga bamwe bamwe na cane cane bo mu bitaro vyo mu gisagara ca bujumbura avuga ko benshi batitanga mu kwakira abagwayi bitwaza ko ari benshi ariko tugiye cyane cyane muri ico gisata hariho ibindi vyibonekeje cyane cyane mu bitaro vy'i Bujumbura ko hariho imyidogo yava ku bushobozi bwo kwakira abo bavyeyi ugasanga abavyeyi mu mwanya umwe ni benshi ariko ubushobozi bwo kubakira butakundira abavuzi batarabikurikiza bacakira nabi abagwayi n'akaye kamo mu hoteli abo twobatera kamo kuko niyo ntumbero ya mbere ukora mu bitaro bitaro aba afise niyo kwakira neza umurwayi kumutunganiriza kumufata neza iyo umurwayi yituye ibitaro atakiriwe neza n'ibikurikirane bigenda neza ivyo biruko mu gihe amakungu ahimbaza uko umwaka utashe kugenekerezo rya ndwi ukwezi kwa kane umunsi mpuzamakungu wahariwe amagara y'abantu
nshuti muduteze amatwi ibiganiro byacu byo kuri iyi saha nahabihumurije ntimucikwe n'ibiza gukurikira tubashimiye rero ko mwahisemo gukurikira radiyo yanyu ijwi rya amerika abakozi na bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibi biganiro byari bihagarariwe na edi rwema fatuma karara arimasi nibo bashyize hamwe amajwi kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenie mukankusi tubasezeye tubifuriza amahoro n'amahirwe muri byose aho muri hose mukomeze kandi kwirinda icyorezo cya virusi ya korona
been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice